Naannoo Sumaalee keessaa mani hidhaa jijjigaa kaajeel ogaaden jedhani akka warri achitti hidhame jedhutti mani hidhaa wanni hamaamtuun waan ilmi nama tolchuun malle keessatti tolchan warri achi hidhamee ba'e keessaa tokko dargaggoo kabaa margaati. Ulee qofaa miti dallaa mani hidhaa sun keessa bineensatti jira bineensi duraan buusanii kaan ammoo bineensaan doorsisanii jedha mani hidhaa sun ambaasaaddarii yuunaayitid isteet kan Itoophiyaa jirullee hin dhaqeetiin ilaale kabaan jalbultii ayyaana waggaa haaraa kan Itoophiyaatti jechuun gaafas qabame jalannee dubbise.
Horiin koo soddomii tokko akka wajjin jiraan eebbifameen yuunivarsiitii Harmayyaarraa sanumaanin ramadamee jijjigaa keessan hojjetaa ture. Itiyoo telekoom humna namaa keessan hojjedha HR kan jedhamu yeroo lakkaa'amtaanii riijinii sanaa ta'een hojjetaa ture. Akka tasaa osoon karaa mana koo deemaa jiruuti kan isaan qaban. Fulbaanaa bultii takkaa ta'uudhaaf deemaa jira. Gara maagumee bultee afuriiti. Waggaa haaraa Itoophiyaa seenuudhaaf guyyaa tokkuma akkasumas ta'e jeequmsi wayii ni ture daangaa mootummaa Oromiyaatii fi mootummaa Somaalee gidduutti akka tasaa toora sa'aatii kudhaniif walakkaa waaree booda osoon gara mana dhuunfaa kootii deemaa jiruuti. Liyyuu poolisii qaama jedhamutu jira qaama mootummaa keessaa garri karaarra naqaban maaliif akka naqaban yeroo sanaaf waan hin beeku hin qabu. Waraqaa eenyummaa itti agarsiisee hoggaan itti himuudhaaf wanta jedhu na hubachuu hin dandeenye makiinaa. Tokko guutuu liyyuu poolisii nama toora kudhaniif akka inni ta'u na qabaniituma harkaaf duuba na hidhanii kompiitara tokkoon hin deemaa ture iyyuu kan waajjiraatiin sanarraa fudhatanii ka'aniiti mana hidhaa tokko keessa kan isaan nagalchanii manni hidhaa sun naannoo buufata konkolaataa jijjigaa duubatti lafa jalaan mana guddaa tokko jalaan jira achitti na hidhanii na tumaa bulanii.
Akka mana hidhaatti hin beekama adduchi.
Hin beekamu dhokataadha qaama mootummaa kana qofatu beeka. Buufata konkolaataa magaalaa jijjigaa baas isteeshinii jalaan jira. Si dhaqqabnee jirra ONG yookaan immoo adda bilisummaa uummata Oromoo wajjin hariiroo cimaa qabda. Qindeessaa televezyiinii yookiin obbo Jawaar Mohaammed wajjin hariiroo waliin qabda. Itiyoo telekoom keessa teessee ragaa dabarsitutu jira. Hin jedhanii na tumaa bulanii galgala sana. Namoonni achitti walitti qabaman magaalaa jijjigaa fi biyyoota adda addaa irraa dhufanii namni meeshaa bitaa maal jedhaa. Naannoon sun daangaa fiixeera waan jiru namni kallattii adda addaa irraa dhufa nama kana bakka meeshaa wayiidhaan yoo deemaa ta'e achuma fuudhanii bakka dubartoonnitti gudeedaman bakka namni itti saamamuu fi bakka dararaan dhala namaarra hin jirre itti gaggeeffamu bakki sun.
Iddoo si qabaniis bushaan sana keessa hammam turte?
Sa'aatii digdee afur osoo na tumanii dabareedhaan nama tokko lama ta'anii miti kan isaan tumanii harka kee miila kee duubaan siidanii sirarraa bishaan qabbanaa sitti naqu baala jimaa qamamu feestaalii jimaatti qamaan sana fuudhanii si ukkaamsu Dararaa dhala namaa addunyaarra hin jirre narratti gaggeessaa bulan halkan sana mana hidhaa jalqabaati kanan itti hidhame.
Jarri kana godhan sun afaan maalii dubbatu?
Afaan Somaaleeti. Irra caalaatti kan dubbatan Amaariffaa baay'ee hin beekan iyyuu darbee darbee yookaan xiqqoo xiqqoodha kan isaan dubbatan.
Akkamitti walii galtanii si gaafa ture?
Afaan naannichaa nan dhagaa akka tasaa ta'e afaan Somaaleetiinis yeroo na gaafatan anis nan deebisaa fi bakka afaanicha hin dandeenyetti immoo Amaariffaatiin natti dubbatu darbee darbee warra afaan Ingiliffaa dubbatanis ni jiru. Magaalaa keessa waggaa lama hojjedhe weejinii sanarraa isa biraa immoo Itiyoo Telekoom Shoop kan jedhamutu jira caasifamaa isaa dhumaa jechuudha achirra kaawwatanii hojjetaasi ture. Ani waggaa afuriif akkan achi keessa wanta turee jiruu fi afaan jaraa bareetin jira.
Tole halkan sana booda achuma dabalanis bushaan moo isa si geessan?
Sa'aatii digdamii afur guutuu bakka buuteen kun beekamu ayidii kaampaanii nan qaba ayidii waajjirichaa sana narraa fuudhanii kaanii waa meeshaan ta'e hunda jiru narraa fudhatanii birrii sidii kuma shan yoo kaffalde galgala kanatti baasnadhanii ani akka tasaatee guyyaa sana birri isaan na gaafatan sana hin qabu ture maaliif barbaachise birrii kaffaluuni badii hin qabu yakki kumaalee deebi'an dura dhaabbadhu situmu bakka achi booda qabalee duwwaa afur kan jedhamutu jira iyyuu toora buufata waajjira poolisii magaalichaa achi nageessanii sa'aatii digdamii afur booda halkan lafaa ta'an isaan soofanii sa'aatii sagal sa'aatii kudhan irratti baasu. Kuni mana hidhaa lammaffaa keessa torbaan lama ture achi. Manneen hidhaa shani riijinii sana keessa yookaan immoo naannoo sana keessatti kan itti walumaa galatti.
Maqaan isaanii beektaa?
Maqaa isaanii sirriitti hin beeka. Manni inni jalqabaa buufata konkolaataa bakka namatti hin jedhe kana baas isteeshinii jala mana tokkotaadha. Inni lammaffaa qabalee duwwaa afuri. Achuma bulchiinsa poolisii magaalaa Jijjigaa jala kan jiru. Inni sadaffaan Habaanaadha kan jedhamu. Habaanaan kun baay'ee beekamaadha. Namoota itti dararuudhaan, namoota itti gudeeduudhaan, even qaama guutuudhaan galtee yeroo itti qaama kee waaqni si uume dhabdee baasutu jira. Bakka itti namni itti du'utu jira. Bakka itti fannifamee reeffi namaatti awwaalamee bakka tokkotti wanta ta'utu jira. Bakka baay'ee ulfaataadha. Habaanaa bakki jedhamu kun achitti baatii lamaaf wayii kanan hidhame. Inni dhumaa immoo Jeeloo gaadiin kan jedhamutu jira. Kuni mana hidhaa guddicha naannoo sanaati.
Habaanaa sanatti nama hidhame kana dura dubbiseera. Mee waa'ee jeeloo gaadeenin si gaafadha. Namoota baay'eetu achi keessatti hidhamee jira.
Ee, ijoolleen keessumaayyuu Oromoo ta'an baay'eetu jira. Toora lama kuma lamaa olitu jira. Achi keessatti even bineensa bosonaa wajjin yerootti walitti hidhamtee bineensis itti nyaatu faatu jira.
Bineensa akkamii?
Bineensi waraabessi ni jira. Leenca xixiqqaa kana guddisanii nama nyaachisanii bakka itti itti si gadhiisantu jira. Bineensonni nama hiddan nama cinaan baay'eetu jiru. Isa kana keessatti faa warra dhala ta'an keessumaa Oromoo ta'e Oneg wajjin hariiroo cimaa yoo qabu jedhaniiti ijoollee baay'ee eeggeetan waan si ajaa'ibsiisu.
Jechuun bofa jechuudha waan summii jechuun kee?
Ee bakka bofa faa bineensa lafarra yaa'u maqaa dha'uun sitti ulfaata isa dhugaan siin jedha. Even leencaas waraabessa jafootiin argeeran bineensota lafarra yaa'an kana guututti yeroo tokko halkan achi nu geessanii bakka Dukeessa namni baay'ee baay'ee baay'ee baay'ee rakkataa ture warra bosaasorraa Jibuutiirraa dhufe uummata Oromoo warrichi yeroo baay'ee daldalaaf hojiidhaaf itti deeman achi keessa naqanii kan nyaachisan baay'eetu jira. Achuman nyaatee nama fixa mataa fi miilli namaa yoo hafe fuudhaniitu bakka biraa geessanii awwaalu kana waan isaan gochaa turan.
Leencii fi waraabessi ati jettu kun ittiin nama doorsisuuf moo dhuguma nama nyaata?
Nama nyaachisu malee kallattiidhaan nama nyaata. Sadubaansi jedha nama nyaata maaliif? tureera manni kun waan akkasiitiin erga barsiisanii bineensa lagarraa siqeenya isaatiin fidanii guddisu bineensi kun achi keessatti guddata harkaaf miila siidhanii fuula si ukkaamsanii walitti hidhamanii socho'uu hin dandeessu iyyitullee jalaan baatu bineensa akkasumaan achi keessatti si nyaata jechuudha manni hidhaas baay'ee mana hidhaa beekamaadha nama tumuun nama heedhuun nama jeesuun maal maal gochuun kun baay'ee xixiqqaadha gochoota xixiqqaadha kun isa bineensa nama nyaachisan kana immoo takka addunyaa irratti dhageenya nuti. Akka jeeloo gaadin sadhugaan siin jedha manni hidhaa badaa fi manni hidhaa suukanneessaa hammaataa ta'e addunyaa kanarra jira ta'ee yaadu.
Bofa yeroo gargaaraman bofichi hiddee akkasiin ajjeesuu fi.
Bofni kun kontiinerii wayii keessa naqaniiti kan isaan kaa'an. Meeshaa bal'aa qaba roottoo fa'aa ni jira miti. Achi keessatti walitti tuulameeti kan taa'u ijaarris meeshaa wayii qabu. Roottoo sanarraa bananii nama kan harkaa miila isaa hidhaniitti gadhiisu achi boodatti hiddee ciniinee maal jedhaa namni suma keessatti du'a. Ganama reeffa isaa baasaniiti kan isaan gatan. Wabbas iska saarni keessaa baasaa bakka amma namni kun du'eera jechuu isaanii afaan isaaniitiin. Horii iska saar iska saar jechaa achi keessaa fuudhanii karaa biraas geessu. Haala kanaan baay'ee uummata keenya keessumaa uummata afaan Oromoo dubbatu kana irratti dhiibbaa guddaadha kan isaan gochaa turan. Icciitii waliin qabdan himi. himuu baattu si ajjeesna maal maal jedhanii nu doorsaa turan akkasitti mana murtii nu geessu ijoollee baay'ee wajjin hidhamnetu jira fakkeenyaaf akka Jamaal Aliyyii fa'aa yeroo darbe yeroo miidiyaa sagalee keessan kanaan haasuu dhaga'in ture akka Tamaam Jundaa fa'aa ijoolleen baay'eetu jiru akka Haaji Alii fa'aa namoota gurguddaa ta'an achi keessatti kan isaan dararaa turan baay'eetu jira.
Fakkeenyaaf amma warra bineensa adda addaadhaan nama miidhuu jettu kana jecharraa dhageesseetu moo ofii kee waan argite qabda?
Achi nageessan halkan lafa waajjira bineensaa deemneetu si nyaachisna moo hariiroo jara kana wajjin qabdu nuuf himta. Ciitii isaanii nu himi. Ni barbaanna gocha isaanii nu himi. Maal maal jedhanii yeroo tokko bineensi ni iyya. Galgala lafaa isaanii sagalee irratti kan isaan nageessanii. Yeroo isaan achi nageessan bineensota kana keessa bakka iyyaa ni barooda waraabessi ni yuusa leenci ni yaada. Himtu malee jedhaniiti nuleedhaan asumaa bulan galgala sana an hariiroon achi qabu hin qabu jara kana wajjin waan hin beeku hin qabu hojiin koo waan biraati kana jedhee waan san sinii himu hin qabu akkamittiin okorantaa namaaf narratti gaggeessu sadee kan hin deebiseef achi booda uleen natumanii natumanii natumanii bineensota sana yeroodhaaf mooraatti na galchanii as banuu hin dandeenye mooraan mooraadhaan jira mooraa tokkotti aaneetu mooraan kaan kan jiru yeroo sagalee namaa dhaga'u bineensi sun ni iyya ni yuusa ni maraata achi booda bakka deebisaa deebisaa deebisaa akkasumatti qixaachi biraa goonaas maal maal jedhanii irratti walii galanii afaan somaaleedhaan dabarfaanaa sanan dhagaa kanaaf gamana deebisaadhaniiti bishaan banaa simmintoodhaan kan tolfametu jira achi keessa burcuu nurraa yaasanii qaama qullaa ni tumaa bulanii galgala sana.
Bishaan qabbanaa keessatti.
Bishaan baay'ee qabbanaa ta'e keessa harkaaf miila siidhanii si tumu mana fincaanii keessa fa'aa si galchanii si baasu walumaa galatti dhugaa dubbachuudhaafani gochi jara kanaa yoo suma dhugaadhaan waaqni guyyaa tokko dubbate malee dubbatnee fixuu hin dandeenyu wanti keessa koo jiru waan biraati dhugaan siin jedha yeroon waan kana kaasu waan baay'ee sinatti dhaga'ama waan ta'eef kana siin jechuu hin danda'u jaallanna walumaa galatti.
Waa'ee dubartootaa maal argitee jechuun dubartoota hidhaman irratti dararaa ta'uu waan quba qabdu qabaa fagoodhaa walirraa.
Mannidhaa dubartootaaf kan dhiirotaa walitti aana. Gochi isaan galgala guutuu irratti raawwatan dubartoonni kun ni iyyu. Ni gadoodu, ni caraanu, yeroo isaan iyyisan ni dhageenya gurraa. Maaliif dubartii tokko nama shan, nama jaha, nama torbaan yeroo isaan itti quunnaman faatu jira. Mana murtii irratti waan isaan dhiyeeffatan waliin ni dhageenya. Daddacha mana murtii kana daddacha kana barbaadanitti murteessu.
In gudeedu jechuu keeti?
Gudeedu. Gudeeduun immoo baay'ee xiqqaadha. Gochi gudeeddii dubartootaa isa baay'ee salphaa ta'e. Kanatti dhalee bahutu jira. Kanatti dhukkuba adda addaatiin saaxilamee bahutu jira. gochoonni dhiiraa caalaa kan dubartootaa sana kan suukanneessu dhiirillee akkuma taatu taatee ni dandamatta yookaan tumiinsa ta'a yookaan jeechaa ta'a yookaan maal ta'a. Dubartoonni kun garuu sagaleen isaanii baay'ee yeroo isaan iyyan dhageenya ollaa keenya bakka sijeeqa gammaatti wanti na jeeqaa jiru keessaa tokko isa kana.
Sagalee waca dubartootaa.
Ee waca isaanii qofa osoo hin ta'in gadoo dubaqanii iyyuu akka nama abdii keessa bu'ee caraanu tokkotti akkasitti ni wayiwaatu ni wixxifatu yeroo kana ni dhageenya nu tollaa isaanii to'an hidhaa turanis.
Kanaaf carraan achitti da'uus jira.
Kan dahee dahe baay'eetu jira. Kan achitti dahee daa'ima godhatee dahe baay'eetu jira. Waan daa'imaan beekamu eenyurraa akka ulfaa'an isaanis waan himan hin qabani. Poolisii ta'uu qofa waan isaan ibsan malee poolisii kam akka ta'e hin beekani. Halkan dukkana bakka isaan ciisan achitti dhaqanii doorsisaa bulu. Jimaa yookaan caatii qamaanii mirqaananii biiroon isaanii halkan keessaa. Caatii sagalii sa'aatii kudhanii faatti ga'an inni hojii eegalu naannoo sanatti. Halkan halkan bakka gochisaan godhani guyyaa guyyaa wanti godhamu jiru.
Malli kan biraatti nama dararanoo maal fa'i?
Dararaan mana hidhaa sana keessa mana fincaanii jira achi keessa boolla gamaa gamanarraa walitti yaa'ee bakka tokkotti kan kuufatu ajaan garaa garaatti kuufametu jira. Isa kana qaama qullaa ganama galgalatti funyoo haada wadaroo duubaaf harka miila siidhanii achi keessatti cuubanii daqiiqaa shanii sanaa ol faasi tursiisanii yeroo achi keessaa ol si baasantu jira. Sana booda dhukkuba garaa garaadhaan namni saaxilamee bakka hundhuun kan jedhamutu jira. Dhukkuba qaama namaa irratti kan ba'ee si'ooksisaatti gubaa maal jedha. Kanaan kan qabaman ijoollee baay'eetu jira. Ijoolleen ijaan arge. Aliyyii nama jedhamu tokko mucaan argee bahaa aanaa dadarii. Mucaan sun hojii humnaa hojjetee bula. Karaarraa Oromoodha. Dhiiranii qabanii fidanii mucaa sana mana fincaanii sana keessatti yeroo isaan cuubanii dararaa bulan argeetu jira. Jafootiin na wajjin waan tureef wal bira nu ciibsanii bakka tokkotti waan nu dararaa turaniif na wajjin tokko manni fincaanii sana keessatti kan cuubamee ta'e.
Fakkeenyaaf namootii jalqaba dhaqxee argitee boodarra kan dhabdee namoonni akkasii jiruu?
Baay'eetu jira baay'eetu jira ijoollee waliin hidhamnee boodachi buteen isaanii dhaban nama baay'eetu jira adirees gochuu kan hin danda'u.
Namoonni kun immoo Oromiyaa maraarraa dhufu moo garuma Harargee sanaati?
Irra caalaan isaanii godina Harargee irraa namni dhagu jira ijoolleen Oromoo kun fiixee sanarra fa'aa kan dalagatan hojii dhuunfaadhaaf kan deeman baay'eetu jiru argeessaa fa'arraa qabanii fidu waliigalli duguugaan uummata Oromoo irratti yeroo sana ta'ee ture amma karraa galgala qabameetaniin guyyaa boorummoo waliigalli buqqaansu uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa fi naannoo isheerratti kan gaggeeffame namoota kana eessarraa fidu seete Jibuutii irraa nama fidan ni qabu mootummaan naannoo Somaalee maqaa isaallee yaamuun baay'ee baay'ee namatti ulfaata abdiillee nama jedhamu kana maqaa qoosaati namni yaamamu kun Jibuutiitti gad bilbilee Bosaasotti gad bilbilee Hargeysaatti gad bilbilee Oromoo warra ta'e Oromoo naa dhabamsiisaa jedhee gosa gosaan yeroo itti himate ture achirraa faa fidaniin wajjin kan ajjeesan baay'eetu jira dhiiga isaanii keessa faa yeroo isaan bulchantu jira kanaafuu Dhugumaan gochi manadhaa naannoo Somaalee sun sagalee bilbilaa kana qofaan waan haasofnu miti waan dubbatamee dhumne wanti keessa koo jiru. Qaamaalee sun irratti gaggeeffame waan nan argeessa.
Namni du'ee dhiiganni dhiige keessa isiniin kaa'u?
Achumatti harkaan duuba isaa hidhanii si ajjeesu yeroo namni kun rasaasaan si biratti du'u immoo ni dhiiga dhiiga sana keessa ciibsanii faa erga mirqaananii cimaa isaanii kuufanii booda galgala achi keessa dhufanii si fuudhu. Haala kana keessa gaa rabbi nu dabarsee guyyaa irraa geenyeerra kanaaf Baay'eedha wanti namatti dhaga'u.
Wanti keessa dabartee waan sammuu namaatti ulfaatu akka ta'e beekamaadha. Ati ofii kee waan kanarraa ogummaan irraa jala akka dagattu gochuuf ilaalamaa jirta?
Manadhaa sana amma beektaa maatii keenyarraa birrii hanga barbaadan fudhataniiti kan isaan booda irratti anaan gadhiisuu danda'ani. Adiraashaa warra keetii maatii keetiif irraa fudhataniiti yookaan ni ajjeesna yookaan birrii hangana ergaadhaniiti itti bilbilanii maatii keenyarraa birrii fudhachaa turanii. Birrii kuma dhibba lamaa fi shantama kan isaan maatii keenyarraa walumaa galatti sassaabbatanii guyyaa guyyaadhaan ni bilbilu. Fi bilbila warra keetii hin siin jedhu bilbila warra keenyaatti illee anis itti maatiin ture waan ta'eef ni ajjeesna yookaan birrii hangana ergaa siin jedhu yoo isaan birrii kuma shantama kuma dhibba kuma dhibbaaf shantama kana kana yoo isaaniif ergame xiqqoon callisu sirraa gabaabsu jechuudha adabbii kana. Ta'uu baannaan warra firan qabne warra firri isaanii isaan dubbisuu hin dandeenye kana kana achumatti ajjeesanii dhabamsiisu bakka reefi isaaniif bakka buutee isaan beekamu.
Maatiin hammam kennee si baase?
Maatiin keenya fi kuma dhibba lamaa fi shantamaa oli kan isaan kaffalanii buuqaamaan naa himanii ana caalaadha guyyaa guyyaa waan isaan guurachaa turan. Achi booda eega waggaa kudha lamaaf wayii nurratti murteessaniiti. namni kun birriis kaffaleera kanaafuu dhiifamnaa godhamuuf maal maal jedhanii ofuma isaanii booda irratti bakka erga waan nyaatan nyaatan erga waan saaman saamanii mana dhuunfaa kote meeshaalee kana hunda fudhatanii booda kan isaan kenna eegachiisuu danda'an.
Ji'a meeqa hidhamte?
Finaalleen jedhamu dararaan mana sana keessa ture ji'a afurii fi guyyaa digdamaa oli kan hin hidhanne Walumaa galatti ji'a shan ta'uudhaaf wantoota hin jiru baatii kana hunda akkasitti kan inni achi keessa ture.
Waan nyaattan sinii kennu?
Wanta nyaatamu hin jiru. Somaalotuma keessa tahee warri kuma keenyatti dararamaa turan ni jiru gosa jaarsoo warri ta'an gosti isaanii warra Oromoo wajjin hariiroo waliin qaban adaddiin isaaniis adaddiin keenya tokkuma garaagarummaa hin qabu. Gosa pirezidaantichaa gosa abdiillee warri ta'an garuu adaddiin isaanii xiqqaa ijoollee warra achi keessatti hidhaman kana warra isaan wajjin hariiroo waliin qaban isaaniif nyaanni yeroo dhufu nuti isaanitti dhokannee nyaata gurshaa lama kan isaan kennan malee nyaanni gonkumaa yaadamu mana sana keessatti.
Yeroodhumaa ati gabaate booda namooti achitti dhiiftee deemtee. egaa jijjiiramni ammaa kun dhufee kan qaamaan argite qabdaa kan dhabde qabdaa.
Caala isaanii ijoolleen achitti arge. Fakkeenyaaf abbaa mucaasin deeggada dubbistan Sheek Jamaal Aliyyii nama jedhamu isa wajjin turreerra. Innis achi baheera gargaarsa rabbiitiin. Ammas Haajitamaam Juddaa namni jedhamu tokkos achi baheera. Ijoollee kana lamaan qofa kanan beeku achi keessaa kan qaamaan bahe. Lubbuudhaanis kanan isaan arguu danda'u. Bilbilaanis kan waliin haasofaa jirru ta'an kana malee jarri kan gonkumaan achi buteen isaanii mallee naaf gaaffiidha.
Amma daa'immanni hidhaa Jalo Gaaden jedhamu dhiyeenyattis Itoophiyaatti ambaasaadarri Ameerikaa dhaqanii daawwataniiru. Kanaaf hidhamaan achi keessa hin jiru taanaan warra ati beektu sun eessa dhaqarree?
Sirriidha dhingata kana miidiyaadhaan yeroo isaan keessa deemanii daawwatan qondaalli Ameerikaa argeen ture mootummaa caasifamaa naannoo sanaa kan jiru wajjin. Achi keessa dhugaan siin jedha lafeen dhala namaa akka achitti awwaalame baay'eetu jira. Ijoolleen kun amma dhugumaan lubbuudhaan hin jiran jedhee saniin kana yaadan dhugaa dubbachuudhaaf namni baay'een du'eera jechuudha. Ijoollee baay'ee kana inaan ijaan ganama wajjin argine guyyaa guutuu wajjin ollee kan galgalachi dhabnutu jira bakka buuteen isaan beekamu namni kun eessa akka deemes hin beekamu. Kanaaf amma manadhaa kana gadhiisne jedhu malee jarri kun eessa akka jiran maatiin isaanis hin beekani isaanis quban qaban kanaaf amma irra caalaan isaanii namni kun giddibii bakka jedhamu giddiba arbaazeetirii gamsazeetiin bakka jedhamu jira kuufaan bishaanii guddaa mata naannoo sanaatiif kan tole. Achi keessa faayirootti deemanii ajjeesantu jira. Ni dosku jarri erga ajjeesanii nagarree namaan jedhu. Kana waan ta'eef jarri kun manni hidhaa sun banaa ta'uun isaa hiikaa tokkoon qabu akka kootichi. Silaa nama keessa beeku warra keessatti hidhame dubbisan silaa gaariidha carraa gara kana dubbisuu wajii waliin arganne kan gammaatti ijaadhaaf illee dubbannu iyyuu hojiirra noollee dhokateeti kan jiru malee manni hidhaa qofti banaa ta'uuf akkasitti namni keessa hin jiru jedhamee amma daawwatamuunsaa waan tokko furmaata tokko karaa tokkoon yeroo laalle kana bilaatiin ammoo namni achi keessa ture sun dhugumaan baheeraa ni jedhu gaaffii guddaadha sirriitti waan qoratamuu qaban dhugumaan qorannaaf daawwannaan erga barbaachise isa kanatti seenuun dirqama natti fakkaata namni baay'ee du'eera mooraa sana keessatti. Namni baay'ee lubbuun isaa dhabameera bakka buuteen isaa hin beekamu. Kanaaf ragaadhaaf illee ta'u silaa nu qabatanii deemanii iddootti namni awwaalamaa turee fi iddootti namni nyaatamaa ture gaan waan agarree qaamaanis waan beenyuuf odeeffannoo kan inni dandeenya ture. Garuu immoo wanti kun dhokateeti kan inni jiru manni dhaabanawaa ta'uunsaa karaa tokkoon oloolaan furmaata karaa biraatiin immoo icciitii guddaas keessa jira jechaadha.
Achuma keessatti awwaaluu jettee yaadda?
Ni jira bakkatu jira bakkatti nama ajjeesanitti dhofkantu jira jaalladha. Jarri liyyuu poolisiin qoftii fi komishineroonni gaggeessitoonni qondaaltonni magaalaa sanaa kan beekan qofti baay'eetu jira. Mootiin mootummaan Itoophiyaa naannoo kana hin beeku toskaalan jarri kun kan isaan gochaa turan. Miidiyaa irratti wanti dubbatamu waan biraati. Achi keessatti immoo gochi godhamaa jiru fi raawwatamaa ture waan biraati jechuudha. Akka mul'atus hin barbaadan jarri. Akka seeraan isaan gaafachiisu waan beekaniif jibbinsaa fi hacuuccaan inni dhala namaatiif qabu garuu mootummaalee jechuu hin danda'amu namni dhuunfaa biillee naannoo sana ture nama baay'ee jenoosaayidii ta'edha sirgaan kun jedha.
Oromoon alaan qomoo biraa nama argite qabdaa?
Somaaloonni ni jiru. Warri qomoo biraa ta'an gosti isaanii fakkeenyaaf jaarson, gadabursii, sheekaash lammi dhalotaa Tigiree kan ta'e nagarra Amaaronni garuu warri daldalaaf kana kanaaf achi keessa deddeemaa turan ni jiru karaarraa meeshaa kotorbaandii galchitanii maal maal jedhanii kan achitti saamamaa turan kan achitti wanna ta'aa turan ni jiru.
Maaliif Oromoo irratti fuulleffatan jettee yaadda?
Fuulleffannaan isaa koo kun ifaam maaliif seete Oromoof Somaaliin akka wal ta'ee jiraatu hin barbaadamu magaalaa sana keessatti. Maaliif jarri kun qaama tokko obboleeyyanii Lemmaan haadhaaf abbaan isaanii tokko ta'e waan ta'eef jarri kun wal tahamee akka achi keessa jiraatamu barbaadu akka wal nyaatan akka wal saaxilan ganamaa galgala akka wal lolan qaamni godhaa ture ni jira qaamni diraamaa kana hojjetaa ture isaanuma keessa jira jechuudha qaama liyyuu poolisii kana keessa kanaaf xiyyeeffannaan isaanii guddaan manni irra caalaan bal'inaan naannoo sana keessa jiru mata oromooti magaalaa sana keessa kan jiraatu jechuudha daldala adda addaa irratti namni bobba'ee jiru hojii garaa garaa irratti namni bobba'ee jiru waajjira mootummaa keessas kan jiru mata oromoo kana waan ta'eef isaan kana irratti bakka an akka laalcha dhuunfaa kootti baay'inni ummata kanaa bal'aa waan ta'eef iddoo gara garaattis qomoo hin jiru qomoo ummata oromoo kana ta'eef dandeettii gara garaa kan qabu ummata kana waan ta'eef ummata kana burjaajessuuf ajjeesanii fixuu fi akkasaan wal nyaatan gochuu irratti qaamni shoora olaanaa taphataa ture ni jira amalii poolisii jedhamu.
Amma warra sin dararaa ture keessaa namni ati maqaadhaan beektu jira?
Baay'een beeka namoota irratti gaggeessaa turan tokko tokko isaanii gonkumaa irraanfachuus hin danda'u dhagachuus hin danda'u sirriitti nan beeka bareechee.
Maqaa isaanii beekta?
Sirriitti nan beeka.
Dubbachuun barbaadda?
Dubbachuu nan barbaada rakkoon qabu kana sodaa sanas hin qabu karaa kanaa wanti natti dhufus yoo jiraate ammas taanaanani wanti narra ga'u kun dhala namaarra ga'uu hin qabu yoo danda'amee danda'amees biyyi guutuun yoo bare gaariidha biyya Itoophiyaa jedhamu kana qofa osoo hin ta'in addunyaan beekuudha qaba biyya sana namni shaafii jedhamu koomishinerii magaalaa sanaa ture poolisii kana kan irratti bobbaasaa ture isaa namni heeyidarus jedhamu immoo odeeffannoo yookaan marrajaa isa jedhamu marrajaa naannoo sanaa ture irra deemee waajjirarraa dhalootaan Oromoo warra ta'e kan saaxilaa ajjeesaa ture isa heeyidarus qal'aa magaalaa dheeraadha. seekuritii ta'eeti kan inni hojjetu. Mahammad Agaf kan jedhamu immoo gochoota badiisa kana kan raawwatu keessaa tokko poolisii Mahammad Agaf kan jedhamu. Mahammad Urur kan jedhamutu jira kan nama tumuudhaan beekamu. Chiistar jedhanii maqaa qoosaadhaan kan yaaman tokkotu jira. Chiistar namni jedhamu kun nama diimaa gabaabaadha. Nama fannisu nama ajjeesu kan beekamu tokko isa sana. Nama Ismaa'eel kan jedhamus ni jira. Nama dheeraa magaala. Dhaloonni isaanillee akka naannoo Ugaadeen sana. Irra caalaan iyyuu poolisoota warri ta'an kun dhaloonni isaanii gosuma abdiillee kana caasifamanni ijaarrataa ture keessaa tokko. Kanaaf jaroota kana guututti warri gaggeessaa hamaa fi cunqursaa nurra gaggeessaa turan. Kanaaf maqaa isaanii dha'uun ammallee naaf sodaa tokko hin qabu.
Egaa dararamtee rakkinni sirra ga'ee har'a lubbuun oolteetta. Mootummaan maal akka godhu barbaadda warra si rakkise kana?
Dhugaa dubbachuudhaaf silaa jarri kuni gochi isaan amma dura namarratti gaggeessaa turan kun ifaan ifatti beekame mootummaanis sirritti beekee Uummanni sirriitti beekee qaamni dhalataan biyya kanarra jiru jara kana sirriitti beekee jara kun murtee seeraadhaaf silaa dhiyaatan baay'ee gammachuun qonni guddaan kana maaliif haaduwaan akka keenyatti haatumaman ajjeefaman hin jedhu maaliif barachuu qabu nama tokko miidhuun faayidaa tokkollee akka hin qabne olaantummaan seeraa silaa jara kanarratti raawwate naaf abdii gosa guddaadha.
Egaa miidhama qaamaa fi qalbii qabaa jetteetta isa kana immoo itti fuulleffattee ogeessaan ilaalamaa jirta.
Yeroo darbe hospitaala Finfinnee kana keessa jiru beetizaatti yaalamaan ture yeroo dheeraadhaaf achi booda hospitaala Lirsheet Hayi Kilinik kan jedhamu tokkos ni jira magaaluma kana keessa ciisaan ture yeroo baay'ee naannoo Harar kanallee itti deemee laalamaan ture. Amma yeroo dheeraadhaan deddeebi'ee laalamaan jira. Hojii yeroo dheeraaf hojjechuu hin danda'u maaliif darbee darbee waan sammuu kun rifreesh godhu yoo jiraachuu baate hojii tokko yeroo dheeraaf turuu hin danda'u maaliif lafaan namara. mataan isaa dhukkuba. Kanaaf iddoo tokko taa'aa turuu hin danda'u walumaa galatti. Hojii kootti deebi'uun waan tokko ta'ee osoo jiru hidhamni kun ammarree baay'ee olaanaa waan ta'eef natti dhaga'ama yeroo baay'ee.
Carraa kanaan ammatu warra si dararaa ture argite.
Sadugaan sin jedhe jaan ilaaluu danda'u. Maaliif wanti natti dhagahamu baay'ee waan jiruuf jara kana jaan argaa isaan illee hin barbaadu. Adura dhaabbatan illee jecha tokko waliin haasa'uus hin barbaadu sadii hin qabu. Bukeessi koo miidhamaadha. Maaliif hin fayyine qaamni koo madaadha. Sammuun koos madaadha. Saayikolojiin koo baay'ee miidhameera bakka sanatti. amma qaamaan jiraadhee akkasitti afaaniin yeroon si wajjin haasa'u dhugaa fakkaachuu danda'a garuu keessi koo hundi miidhama guddaa waan qabuuf jara kana jaan argaa isaan illee hin barbaadu sila olaantummaan seeraa isaan argate immoo gammachuu gosa guddaa.
Dargaggoo kabaa margaa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Atilleen galatoomi dhugumaan yaada kanatti yaaddee na bilbiltee agarsiisa wajjin taasifteef guddaa galatoomi nagaatti jaalladha.